a minute. ke motsweding konka bokamoso soma mabedi le bongwe morago ura ya bongwe mo motsweding fm konka bokamoso o bakeng jacobs go tswa blank ink book salon o teng mo mogaleng go buisang le rona o bakeng dumela re teng le ka rra ke tsona ke tsona ke tsona o bakeng man a kore simolole re tsene mo go tsona a kore tlotlele ka black ink box salon le gore kakanyo e e simolotse yang eh wa re black ink book salon ke bagwebi ba potlana ba dibuka re fitlhola mo jankempe um eh, gore re tle ka setheo sa black ink book salon ke ka ntlha ya gore a tla go sheba eh di di buka ga di fitlhelele eh ba badi e tlhele gore mafelo a go bala a kgakala le batho ba ile e gore ba ba bala yaanong re bona go le matshwanedi gore re tlise kgotsa re atimetse dibuka dipaki maboko jalo le jalo mo bathong mm jaanong goreng goreng le bone go le botlhokwa gore le rotloetse bašwa gore ba bale ebile ba boise ga ka utlwa re ne kre goreng go le bone go le botlhokwa thata gore le rotloetse bašwa gore ba buise ebile ba bale um e, morare a tla go sheba re mo nakong tse e le goreng dimasisi masisi e, um e, ka ntlha ya gore a tla go sheba um literacy level a tla go sheba um le bobadi gangwe le gape mo bašweng ke selo se e le gore se felelela ko sekolong re bone go le matshwanedi gore bašwa ba bone go bala kgotsa go buisa mo e leng gore e tla nna tiro e le gore e kgona go diriwela ko gae gore ba ithute ba imatlafatse hmm. ba nne le kitso ka dilo tse di diragalang mo lefatsheng le mo mafelong a mangwe go na le diphetogo tse seng o di bone eh wena fa o sale o simolotse eh, black ink books salon eh morwa re re le black in book salon re na le tirisano le ditlhopha tsa tsa babuisi kgotsa batho ba ba balang mo e le goreng eh re re dirisana le le setlhopha se bidiwa skema biko night mhm. se e le goreng ba ikgobokantse ke bašwa ka bontsi re berekisana le bone la bone la bone re na le mo re kopanang teng mo strateng mo e le goreng e re bona thulagano e ntsi re bona kgatlhego re bona e phisego ya go nna le tshedimosetso kgotsa ya go batla kitso ke mo re bonang diphetogo re bona le mekgwa ke bašwa ba bonang dibuko ka one o fetogile e ke yone e le goreng e ke yone tsela tse e le re bona gore tiro re e dirang ya fetola e tla e nna le ditlamorago tse e le gore di dintle hmm gona go ka mm. seke ga nna bonolo go tsweletsa tiro ya lona pele eh, wena o bakeng eh, ke, ke, ke solofela fa e le gore go na le dikgwetlho tse e le gore o kopane le tsona ke solofela tota gore le kopane le dikgwetlho gore le tie mo kgwebong ya lona mme lona, dikgwetlho tseo le bile la kgona go di rarabolola jang um dikgwetlho di dintsi rwarre eh mm. sa ntlha um mo makeišeneng kgotsa mafelo a re dulang mo gone e go buisa ga selo se e le goreng se se mo tla se baka ka lereo la seleng gore ke se mo fashioneng um mme ga o tla ka dibuka go tseela gore o batla gore busetsa ko sekolong kgotsa o batla gore fenetsa nako ka dibuka tse e le gore di a re di a re shotlha mme ke yone kgwetlho e le gore mokgwa kgotsa tsele batho ba bonang dibuka ka yone mo mafelong a re dulang mo gone mhm. ga go dise monate mme ke kgwetlho e le gore re ikelela go e fetola kgwetlho engwe gape tona ke tshegetso go ka one re setheo se se rekisang dibuka eh, morwarre eh, mo e le goreng go ka nna botoka kgotsa botlhokwa mo e le goreng re ka bona tshegetso mo mafapheng a e le goreng a maleba ka gonne yaanong tiro re dirang ga e felela mo go rekiseng dibuka mhm. e, e yana ko e le goreng re batla go tlhoma ditlhopha tsa e le goreng di a bala gore re bone tiriso ya dibuka e, e tswela batho ba rona mosola hmm. mme ra ee eh gape tla go sheba sentle re re na le ntlha tsa gore um mo nakong tse re leng mo go tsone tse ntlhelela gore eh gore batho ba itlhelele bakwadi ba ba batho bantsho kgotsa ba leleme la batho ba le buang go nna bokete um eh go eletse e le gore batho ba buisa puo tse tse di rileng tse e le gore ba di buang eh ke yone kgwetlho e gore re nna le tsone ya ntse re tsamaya re re tsamaisa dibuka tsa rona kgotsa re nna le dikopano re bue le batho mm a uh, yaanong eh lona jaaka black ink book salon le ka le ka le ka le ka bulela ka gongwe batho ba bangwe mejako kgotsa dipelo tsa lona gore ba e ikgolaganye le lona fa ka gongwe ba eletsa go aba kana go fana ka dibuka tsa bone eh morwa re re re black ink book salon re ka tulo re mo re ka ke bua re mo jankeng toropo mm. ene eh, re re re re kitsa mo mo mafelong a mabapi mme re na le tsebe tsa rona mo mo bukeng ya sefatlhego tse e le goreng re ntse re ikgolaganya le bareki le babuisi engwe ya tsone ke schema bico night e le gore tsone tsebe re e berekisang engwe gape ke dashiki project ke tsone tsebe tse e le gore ra di berekisa go golagana le bareki le hmm. babuisi le batho ba leng kgatlhego mo go tsa dibuka Um, a ko mpolelele gore ba le bona kae mo ditsebeng tse feng mo facebook mo mo bukeng eo ya sefatlhego ke schema deconite ke schema deconite e be nna dashki project mhm. jaanong ko bofelong um eh, o bakeng jacobs o bona black ink salon e ya kae eh, um mo isagong bororre um eh, black ink book salon maikenelo le maitlhomo a rona ke gore re nne setheo se e le gore se ikemetse se na le mabenkele mo sedikeng le di diporofense le gore di re dikaganye dike mm. ka gonne eh, re mo mohula re eh, lefelo e le gore ga lena lebenkele la dibuka um le humanegile mhm. ka gonne ga lena um lefelo le le gore ba ka bona kitso ba ka bona tshedimosetso mhm. jaanong re ikaelela gore re re gole ka tsela eo re nne le mabenkele gore batho ba ka tla mo gone ba ipolle dibuka tse gore di kwadilwe ke rona tse le gore di kwadilwe ka maleme a e le goreng re a bua ke yone maikelelo a rona more wa rre go simolola jaanong jaana go a kopele wa itse nka rata go bolelela gore eh, re o bakeng jacobs go phatsimile ko pele go a phatsima ebile rra tswelelang pele ka tiro ya lona tiro lona e eh, ya e tlhokega mo lefatsheng le le ka kwano buka ke sengwe sa dilo tse e leng gore jaaka motho eh, wa se tlhoka gore o ithute o ikage le wena ka kitso e leng ka mo go yona ke, ke lebogela tiro ya lona tlhele raitsho modimo a nne le lona eh, go ya go ile ke a leboga morwa rre ke leboga mhm. thata fela ke re o bakeng jacobs eh go tswa kwa black ink book salon me o ka ba bona mo facebook fa o batla go ikgolaganya le bona me o bona le gona gore o ka ba thusa jang gore ba thuse eh, eh, bašwa gore ba ithute ebile ba tswele pele go bala le go buisa mara gaura ya bongwe